mwendanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane ninahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu makuru tubafitiye harimwo ayerekeye abanyagihugu baba ku nkengera z'igisagara ca gitega basaba kubaka ico gisagara cabo bakoresheje amazu bazokwerekwa na leta kugira ngo kibe igisagara gifise ishusho y'igisagara ca leta ubudafise nawe urara uriye wenda wenda uza guteguza ngo mama mpe pra baguha pra hanyuma uburyo bubake ubukuye ihiye pra ntigikunda ku muntu muto muto pra bazoyiha abo bakozi ba leta nyene bishoboye bo hejuru nkajeho ibintu vyo kubaka mbere vyonangora cane gose tari nk'urugo rurimwo umugabo twebwe abatamakazi vyotugora abanyagihugu bo mu gisagara ca gitega bavuga yuko ata bushobozi bafise kugira ngo bakurikize ivyo bariko barasabwa na leta turabigaruka ko handi hato hagati aho ubuserukizi bw'ubushinwa mu burundi bwashikirije inyubakwa umukuru w'igihugu c'uburundi azokoreramwo ni mu ntango ya kino kiganiro akonobanza nkababwira muri make ko inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika yiganziwe n'abo mugambwe w'abademokarate ejo kuwa gatatu batoye bemeza integuro y'itegeko rihagarika imfashanyo za gisirikare ya amerika ihuruna n'impuzamakungu rongowe na arabia saudite mu ntambara muri yemen iyo nteguro y'itegeko yarungikiwe inama nkenguzamateka kugira ngo nayo igire ico ibivuze ko leta z'ubumwe za amerika zamye zifasha urwo runani ruhurikiyemwo iperereza hamwe n'ibikoresho vya gisirikare mu ntambara rurimwo muri yemen n'abahuti bashigikiwe na na irani abashingamateka ba leta z'ubumwe za amerika mu migambwe yose uko ari ibiri babazwa n'abanyagihugu bahitanwa n'ivyo bitero ariko kandi bavuga ko barajwe ishinga n'ivyavuzwe na perezida donald trump inyuma y'igandagurwa ry'umumenyeshamakuru jamal kashogi muri konsula ya arabia saudite istanbul ku mugwa mukuru wa turukiya mu gihe ico cemezo co kwemerwa n'abakenguzamateka ibiro vy'umukuru w'igihugu white house vyavuze ko bita bitazovyemeza intumwa za leta z'ubumwe za amerika hamwe n'abategetsi b'abatalibana bategekanya kubonana ku munsi wa mbere muri pakistani mu kindi gice c'ibiganiro bitumbereye kurondera umuti wa politike ku ntambara imaze imyaka cumi n'indwi muri afghanistani gushika ubu ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu ari vyo qatar na emirates z'ubumwe z'abarabu nivyo bimaze kwakira iyo mibonano aho intumwa idasanzwe ya amerika mu guhuza abanyafghanistani ari we zalmaye kalizad n'intumwa y'abatalibani sheikh muhamed abbas staniksa baserukiye imirwi barongoye mu nama iheruka kwera idoha ku murwa mukuru qatar impande zose zemeranije ko abasirikare ba amerika bashobora kuva muri afghanistan mu gihe abatalibani bokwemera ko bazorwanya iterabwoba umuvugizi w'abatalibani zabibullah mujahide yatangaje ku munsi wa gatatu ejo ko inama yimirije ku igenekerezo rya cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri izobera islamabad ku murwa mukuru wa pakistani perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yarakiriye ahakorera muri white house mugenzi wa colombia ivan duque ejo kuwa gatatu mu vyo baganiriye harimwo ikibazo ca venezuela igihugu kibanye na colombia leta z'ubumwe za amerika na colombia ni imwe mu bihugu bishigikiye perezida w'inama nshingamateka ya venezuela juan avuga ko ari we mukuru w'igihugu yemewe ariko vy'imfatakibanza abategetsi bose baraneguye ingingo ya perezida maduro yo gukumira imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti za heze ku mupaka wa Colombia perezida trump mu majambo yiwe yagize ati nduguruye twa mugina n'ubugizi bwa nabi rwose kuko abantu bariko baricwa n'inzara ndugaye twa mugina mugenzi we duke nawe yasubije ati kubuza imfashanyo kwinjira ni ubwicanyi ku buzima bwa kiremwa muntu kandi n'ivyo gutera ivyatsi joan yemeza ko imfashanyo zatanzwe ahanini na leta z'ubumwe za amerika zinjira muri venezuela ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu y'uku kwezi kwa kabiri kwa mbere perezida nicola maduro yabigomba yabigomba atabigomba zitegerezwa kwinjira mu gihe zito kwinjira ngo abantu barenga ibihumbi amajana atatu bazopfa bazize inzara nk'uko abisigura colombia nico gihugu cakiriye abanyagihugu benshi ba venezuela bahunga kubera inzara n'ubukene ishami mpuzamakungu onu yemeza ko abanyagihugu bose hamwe barenga miliyoni zitatu bahunze venezuela kuva muri bibiri na cumi na gatanu radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi n'imirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com na facebook vowa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze ubuserukizi bw'ubushinwa mu gihugu c'uburundi bwashikirije inyubakwa umukuru w'igihugu c'uburundi azokoreramwo umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu arashima ingene iyo nyubakwa yubatse kandi ko izokora ico yagenewe li changlin aserukira ubushinwa mu burundi yemeza ko ari igikorwa ca mbere gikomeye igihugu c'ubushinwa gikoreye uburundi turi kumwe na mugenzi wacu hemon zimana ariko arabikurikirana hemo amahoro ngaho i bujumbura
mahoro neza diane ego iyo nyubakwa yubatswe neza na neza hehe
neza na neza iyo nyubakwa yubatswe ku musozi gasenyi ni muri komine mutumbuzi y'intara ya bujumbura ubwa mbere muri icyo kibanza abantu birukanywe kugira hatangure ibikorwa bari ku mahegitari mirongo ine ariko ubu hakaba harirukanywe abandi bose bari kumwe ku mahegitari ijana na mirongo ijana na mirongo itandatu ni ukuvuga ko icyo kibanza bashaka ko kigera ku hegitari amajana abiri hanyuma wahashitse ni inyubakwa isa gute abari bahari wabona bameze gute babyakiriye gute
imeze na neza inyubakwa yubatswe mu buryo bumeze neza kandi no mu buryo bukomeye ariko ntitwadondorewe neza ibiyigize n'aho bavuga yuko izokorerwamwo umukuru w'igihugu n'abakora mu biro byiwe ikibonekeje ni uko umukuru w'igihugu muri ibyo birori yaserukiwe n'ikegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu nawe nyine akanakimwe yashyikirije kuko yagenzuye inzu gusa ataragenda mugabo uwagiye gusinya amasezerano yo gushyikira burundu iyo nzu akaba ari umushyikiranganji w'imigenderanire mbere y'uburundi n'ayandi makungu ezekiel ntirigira akaba yashimye kandi akaba yemeye yuko yemereye ubushinwa yuko iyo nzu izokorerwamwo icyo yagenewe icyo yubakiwe ni ukuvuga ko izokorerwamwo izokorerwamwo n'umukuru w'igihugu n'abakora mu biro byiwe hama ku ruhande rw'ubushinwa hoho nabo bavuga iki
ku ruhande rw'ubushinwa bo bavuga yuko ari ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ubugenzi nyamukuru burundi bufitaniye n'ubushinwa kandi ubushinwa bukemeza yuko ari igikorwa cya mbere gikomeye ubushinwa bukoreye uburundi mu kwiyubakira ingoro y'umukuru w'igihugu boba bavuze amafaranga iyo nyubaka iyo nyubakwa yatwaye hama yari yatanguye kubakwa ryari remo kugira ngo tubyibutse abanyagihugu batwumva
icyo kibazo cyagarutse haba ku guserukira ubushinwa mu burundi eka mbere no guserukira n'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ariko bavuze ko atari igihe cyo cyo kubivuga bazobwira icyo bashikirije mu nyuma ariko rero userukira ubushinwa yemeje yuko icyo gikorwa cyo kubaka iyo nyubakwa cyamaze imyaka ibiri n'inusu ni ukuvuga ko cyatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati hama aravuga ryari umukuru w'igihugu ategekanya kuyikoreramo n'abari mu biro vyiwe
icyo kibazo cyabajijwe umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ezekiel ntibigira akaba yatumenyesheje yuko ngo inzu nshasha ngo iratotwa hanyuma akayemeza yuko n'iyo ibikorwa byatanguranye zina bazotumira abamenyeshamakuru kugira abarundi bose bamenye yuko ibikorwa byatanguye ati ntiharahera bazobimenyesha remonze imana hari ico umushikiranganji w'imigenderanire yoba yavuze kuko iyo nyubakwa irabonetse hama bakaba ariko baravuga ko bashaka kwimurira umugwa mukuru wa politike igitega ntawuhava aca yibaza ati
atari atari ukuvuga yuko icyo yemereye ubushinwa yuko izokorerwamo n'umukuru w'igihugu n'abari mu biro by'umukuru w'igihugu kuri ibyo bindi bibazo ntiyashatse kugira icyo ashyikiriza urakoze cyane rwose raymond zimana ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama watungikiye n'amafoto mu kanya turayashira ko abakunzi b'ijwi ry'amerika babona ingene iyo nyubakwa isa ubwira umunsi mwiza turasura amakuru yo hanyuma
murakoze tukivuga ivyerekeye ah, mugwa mukuru n'ahakorera leta abanyagihugu baba ku nkengera z'igisagara ca gitega basabwa kudasubira kugurisha amatongo no kubaka inyubakwa zikwije ibisabwa n'igisata ca leta kijeje gutunganya ibisagara abanyagihugu basaba leta ko iyo ngingo yosubira ikirwa neza kuko ngo izogira ingaruka mbi ku mibereho y'abanyagihugu abenshi basanzwe ari imvukira zabo ni mu gihe haherutse kwemezwa yuko gitega igiye kuba umurwa mukuru wa politike w'u Burundi mugenzi wacu Fidel Antoine eh, Nsabimana igitega dufite ibindi kwino nkuru Ingingo yo kubuza abanyagihugu baba ku mitumba iri ku nkengero y'igisagara ca Gitega kubaka ko bishakiye canke kugurisha amatongo yafashwe na buramatari w'intara ya Gitega Venance Imanirambona mu ntango z'uno mwaka. Venamani Irambona avuga ko iyo ngingo ari iyo gufasha abanyagihugu kutimarira kamasi kubera abahashaka ari benshi na rijya gisagara kizokwaguka kijayo naho kubabuza kubaka uko bishakiye ni ukugira igisagara kigume gisa neza ku isohokero ryaco abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ku ruhande rumwe barashima iyo ngingo nk'uko babivugiye kuri mikoro y'ijwi rya amerika kuva na kera twamye dushaka iterambere riza mu gisagara kuko nawe tuza gupitapita ahandi wifitiye ahantu uzuta uza utuye ni byiza nta ngorane vrema igisagara ni cyiza gose ahubwo ni kinyaruke kiyitse nyine umugwa mukuru uze tuwubone hanyuma bisigaye tuzoba muko nyene abatunzi banini hose barabaho no muri bujumbura murabibona abapeti b'imvukira baho bariho nyene hahande nyene abasigaye nabo biyoboka amayetaje bakiyubakira ariko nyene bakabana uko nyene mu mutekano hange Ivyo rero byose tubyakira neza ariko ico tu- ikidutera intuze amadidane nuku ukungene turasubira kuronka ahandi tuba nkamwe nk'aka kazi kiwanje bagasituye kugira nsubire kuronka kandi nayo ubundi umuntu aronse ahaba nta ngorane iterambere ni rya twese yego abanyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kubabuza kwikora kuri ayo matongo kudatahuritse naritongo ry'amavukiro urikeneye atangwane zirimwo kabukenyi gushaka kuyikenura kugira nawe mwinshi gisagara nk'abandi kimeze neza mvo vyogenda gute ukwe urarabora ukuntu bapunguza iyo bintu uze aya mabaga- bakage- baka- baka- bakadandaza Ba- ba- bakakubujije kugurisha itongo ry'amavukiro kugira ngo ntube mu gisagara none wumve nk- imperuka yoba iyihe none kumona iryo tongo umuntu arifise kugira yikenure vyose nk'ubu unye wari ufise ahantu hanini kari mu gisagara kwiyopara baguhaye ugashuja nk'igipande gitoya wafise aho uca wubaka ugashobora kwiyopara baguhaye ugashobora guma muri ba bandi nyene kuko urabona nk'ubu je usanze ngaha ndi umupapa ndafise umuryango umudamu wanje n'uyo je nicaye ngaha abandi bari kuguze nanje nicaye ngaha nta kandi mfise ndi umunyagihugu nyene ngaha nyene ibyo bintu byo kutagurisha itongo nkajewe ndiko ndaraba iryo tegeko ubanza bakariraba neza ntibapfe kurifata gihutihuti kubona basabwa kubaka hakurikijwe ishoba zokura mu gisata ca leta kijeje gutunganya ibisagara abo banyagihugu bagira bati ubudafise nawe uraruriye wenda wenda uza guteguza ngo mame pra baguha pra hanyuma uburyo bubake ubukuye hehe pra ntigikunda ku muntu muto muto pra bazoyiha abo bakozi ba leta nyene bishoboye bo hejuru baguriye amaparasera bagaha ibimi- bagaha- bakabaha bakabaha amakredi nayo twebwe abanyabucari bo ngaho gatumba ntigikunda nkajeho ibintu vyo kubaka mbere bira- vyonangora cane gose benshi birotugora eh, vyonanira ukungene nasubira kubaka atari nk'urugo rurimwo umugabo twebwe abatamakazi vyotugora abo bantu bo kubaka babaha izo pra bivarangira n'uburyo baba bafise n'ubuzi baba bafise nka twebwe urumva nk'ubu twubaka nk'ikinombori nk'ubwira twubake dushobora gufata nk'abantu nka bangahe baba bagomba kugira umugambi tugahana umusada bavuze ko udashobora kubaka ibyo ushaka eh, bagashobora kukuzanira wubake ibyo bashaka bidahwanye n'uburyo ufise urumva intambamyi zirahari ubuzima bw'umuntu abo banyagihugu bo ku nkengera z'igisagara ca gitega barafise ico basaba leta ari hamwe bagize bati batange nk'umuzibukiro abantu bimuke bave hafi y'intuze y'aya mabarabara yoheza akarondera ahandi kure hitereye amaze kuronka udufaranga akaca arondera ahandi hitereye akubaka akazu Rero, ibyiza by'igisagara nta muntu umwe ashobora kubyanka iyi leta yacu n'umubyeyi wacu yakwiye kuzoraba ikintu c'ikigega ihashira bagaheza bakazana bakaduha ingurane baduha ingurane tugaheza tukubaka izo nzu nziza baba bakeneye ko na twege ibyiza by'i- by'igisagara turabishaka amakaritsiye amwamwe ari hafi y'igisagara nka mushasha nyabututsi na songa igisata ca leta kijeje gutunganya ibisagara caramaze gushira ibimenyetso ku mazu ategerezwa kubomogwa kubera abahubatse batakurikije amategeko igitega fidel antoine sabimana ku bw'ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu gihugu cy'u rwanda naho mu gihe mu mugambi w'imbonezamikurire y'abana bitegekanyije ko n'imiburiburi umwana yofungura inshuro zitatu ku munsi hari imiryango iba ku kigwa ca nkombo ni mu burengerazuba bw'u rwanda bavuga yuko no gufungura saa sita ari igihamana abana baja kwiga batariye ku buryo hari n'abagerayo bagasinzira kubera inzara iba ariko inzego z'ubutegetsi zirabihakana zikavuga ko ata munyagihugu n'umwe aba ku rusizi abayeho muri ubwo buzima umumenyeshamakuru wacu temisitokire mutijima arakomeza n'ibindi kuri ino nkuru tugomba kubwirwa nu- nk'uku nguku tugiye kubwirwa nyine ukajya ku ishuri waza nyine ugasanga mu rugo ntacyo batetse na nimugoroba ukaza kubura icyo buteka ukanya amazi nyine ukiryamira ni mu masaha ya saa tanu zishyira saa sita z'amanywa uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri yasigaye mu rugo hamwe na bagenzi be bandi bane aho babana na nyina ubabyara aha ku kirwa cya nkombo ategereje ko abize mu gitondo bataha hanyuma nawe akerekeza ku ishuri ibijyanye no gufungura mbere yo kujya kwiga byo nta bibara bitewe n'uko nta cyo kurya umubyeyi wabo yabasigiye mbere y'uko ajya gushakisha mu gitondo cya kare si uyu wenyine gusa ariko kuko ababayeho nk'abaha ku kirwa cya nkombo ari benshi aho imiryango ishobora kurya kabiri nibura ku munsi ari mbarwa urabona ko mvuye ku ishuri narisize nta biryo biri muhira ubwo bagiye gushaka ibyo turi buze kurya nimugoroba nyungeri muhira ndicara nyine nicara nyine gutyo nyine nta kintu ndiye nyine ubundi twebwe hano ku nkombo turya ari uko imana yabishatse ababyeyi ubu ntabwo baba bari mu rugo baba bagiye gushakisha nyine nawe muri gana n'uyu wowe ni nka kangahe ushobora nibura kubona ibyo kurya saa sita mu rugo ni nk'iminsi nk'ingahe muri iki cyumweru icyumweru cyose Eh, mu cyumweru ni nka kangahe iyo babifite njya ndya gatatu ndasinzira nyine kubera inzara n'umunda nyine harakurya kubera ko nta kintu wariye niba kubaza ikibazo ntabwo wakimenya kubera ko uri gutekereza inzara ukagera igihe cyo gutaha ntugera mu rugo ugasanga ndabyo ukanywa amazi nyine yo kwiryamira iyi mibereho igoye ku bana iratuma n'imyigire igorana yewe hari n'abatishuri nk'uko binemezwa n'ababyeyi iyo twabonye nka ikiro cy'ifu ubu ngubu turarya nyine ntihagire ikintu gisigara mu isafuriya akabwirirwa twagira imana tukabona utundi twa nimugoroba cyangwa tukatubura tukarariraho ku ishuri iyo abonye inzara imuriye atangira gusinzira akabwira mwarimu ngo umunda hari kundya kandi ari inzara bakamwohereza mu rugo umwana ashobora kujya ku ishuri mu gitondo akajya ku ishuri ntabwo yariye uretse amazi yacishije mu maso gusa akavayo saa sita yasanga ntakiri mu rugo agafata amarira ijoro rikaza akaryama bwacya mu gitondo bambwira ati jya ku ishuri ati wapi noneho ndi kumva narembye ugasanga abana benshi hano kuri iki kirwa bata ishuri kubera iki ikibazo cy'inzara ubu buzima bugoye ku baturage ba nkombo hari abavuga ko buterwa n'uko benshi muri bo bari batunzwe n'umwuga w'uburobyi bw'isambaza ariko kandi bagakoresha imitego ubutegetsi bwaje kugaragaza ko itemewe kandi bangamira iyororoka ryazo mu kiyaga cya kivu iyo mitego imaze gucibwa rero byasabye ko bamwe bashaka akazi ku bafite amakipe y'uburobyi akoresha imitego yemewe abandi barakabura uretse ko hari n'abajya gushakira imibereho mu gihugu cya uganda ntibibuka abo basize inyuma n'abajya aho ngaho mu bugande bagenda bakibagirwa abana basize n'ababyeyi ugasanga urugo nyine ruri kugenda nabi cyane ugasanga umwana ajya ku ishuri atariye navayo saa sita akirirwa gutyo akaza kurya nimugoroba naho ntazi- ntabibura akaryama kuba iyi mibereho igoranye mu miryango ibangamira imyigire y'abana binemezwa na bamwe mu barezi bigisha aha ku nkombo nubwo batashimye kuvugira kuri mikoro y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika icyakora inzego z'ubutegetsi aha muri rusizi iki kibazo zirahakana ko gihari bwana kayumba efuremu uyobora aka karere yabwiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika ko nta muturage w'akarere ayoboye ufite ikibazo cy'inzara kimutera kurya rimwe ku munsi yatubwiye ko azaduha umwanya wo kugira icyo abivugaho yamaze kwikorera ubushakashatsi akabona ko ibivugwa bihari kuko kugeza ubu atabyemera iki kibazo cy'imirire idahagije kiravugwa muri iyi miryango ikennye yo ku nkombo mu gihe intara y'uburengerazuba aka karere ka rusizi gaherereyemo ariyo ifite abari munsi y'umurongo w'ubukene benshi ku kigero cya mirongo ine na karindwi n'igice kimwe ku ijana mu gihe abari mu bukene bukabije bo bari ku kigereranyo cya makumyabiri na rimwe n'ibice bitandatu ku ijana nk'uko biheruka gutangazwa n'ikigo cya leta y'u rwanda gishinzwe ibarurishamibare temisitokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda Themistokle Mutijima arakenuye mu kanya turaza gucisha amaso ku mbuga ngurukanabumenyi ariko imbere ko tuja ku mbuga ngurukanabumenyi tubanze tunyarukire mu ikambi ya Rusenda hishirahamwe yitaho impunzi HCR riri mu bikorwa byo gutanga ibikoresho vy'isuku birimo amakotex n'amasabuni ku bakobwa n'abagore bo mu ikambi ya Rusenda bari hejuru y'imyaka 12 kugeza kuri 46 y'amavuko iri shirahamwe ritanze ivyo bikoresho inyuma y'amezi atandatu abakobwa n'abagore bo mu ikambi ya Rusenda bihabwa mugenzi wacu vedaste ngabo amaze kuvugana n'abariko barabironswa atubwira uko bariko barabyakira biriko bigenda neza kuko umuntu wese araronka icyo yategerezwa kuronka kiretse yuko babiduhaye byaratevye ku mpamvu yuko mu nkambi ya rusenda abari babikeneye bari benshi haba haraje bikenya baca baturindiriza kugira ngo ibindi bishobore kuza mu nyuma bongerereza ko twashoboye kubifata turi abantu ibihumbi indwi n'amajana atanu icyo gihe naho hari habaye haraboneka bikenya by'ibihumbi bibiri n'amajana atanu baca baraturindiriza niyo mpamvu habaye iki kibazo cy'uko tubirose twaratebye twabwiye hasere yuko yodufasha bakaza barabiduha tutarinze gusubira gucererwa nk'uku kuko natwe biradufasha mu kazi k'ibihe byacu murabizi tutarinze kudondagura periyode zacu ni ibibazo bigorana kuko ntacyo twakwishoboza turi abarefije nta buryo tuba dufise bodufasha cyane mbotuwe n'ukuri twishimye cyane rwose kuko igihe tutari bwaro nk'amakotegisi tuhora tujya ku ishuri iyo tugiye ku ishuri tutiringanije neza ugasanga bitumara amajya imbere y'abandi banyeshuri tukakugwa n'isoni cyane rwose ku bw'urubwo kuba baduhaye kotegisi ni ukuri turabashimiye cyane rwose ubu urabona ko bahoraga baduha tugitangira baduhaga isabune zitatu zitatu ariko ubu noneho mbere nyuma barahindura baduha isabune imwe n'igipande none ubu noneho baduhaye isabune imwe isabune imwe rero urareba kuyikoresha ku kwezi ni ikintu kidakunda ubwo tukabona ko nk'amakene twari dufite mu ibyo twasaba ko bakongereza ku tuntu twitwa amasabune kuko isabune nimba ugiye kuyikoresha ubwo rero nyine urayikoresha niyo minsi itatu iraba irangiye ubwo mu bukene dufite twasaba hasiyeri kugira ngo itwongerereze kuri icyo kintu kandi iyo bariho bazana ibintu bivuga ngo nibipakeze ababyeyi ntabwo turiho tubibona nk'uko babizanye barabizana ibyo twabonye bapakuruye hariya tukabona bazanye iyindi rangi itari iyo twabonye bazanye hariya ubwo rero tukaba twasabaga yuko uko bije nibabiduhe nyine nk'uko babizanye bareke kubihindura baduhe ibidasa n'ibyo batuzaniye ibi bikoresho by'isuku ko baduhereza ni byiza cyane mugabo dusaba ko bitoza biteba kuko aho umuntu abikoresha ugasanga nko mu kwezi akoresheje nka bitatu ukundi kwezi kuje urumva acabura icyo akoresha agakoresha ikintu gisanzwe dusaba rero yuko bozatunyarukiriza nka buri kwezi ko babidufashishije byari byiza cyane umva twari dukenye cyane abakenyezi twari twe twifashisha kwambara tukambara nyine ibintu bisanzwe mbere twagira n'ubwo tuva turwara kanseri tukavuga ati batwibagiye abakenyezi duca turwara indwara z'umwimba byirondoka ku bwerekeye tuko dukoresha ibyahi bidasukuye neza bitagira agasabune ko kubimeshesha umugabo batwibutse turakengutse ahubwo babandanye uko buri kwezi bibuka abakenyezi kuko dufite ingorane zifatira mu bakirondoka nuko rero barabakenyezi bo mu ikambi ya rusenda kuri mikoro ya mugenzi wacu vedaste ngabo bariko bamubwira uko bakiriye imfashanyo ya rcr ijanye n'ibikoresho bimwe bimwe vy'isuku birimwo amakotex hamwe n'amasabuni mu kanya isase akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi
sha bijya bibi biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo sivyo nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki he mupinga mupinga umviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
utubazo ni twinshi ku mbuga ngurukanabumenyi tujanye n'ihagarikwa ry'umenyeshamakuru wa radiyo na televiziyo vy'igihugu c'u burundi rtnb nawe akaba ari pascal butoyi yahagaritswe ejo bamwe bavuga ati mbega none yahagaritswe aziriki yoba yararekuwe yari yazize ico ariko arakora kijanye n'umwuga canke iki mugenzi wacu diane ndonsi bujumbura mw'idonido
umumenyeshamakuru pascal butoyi yafashwe n'igipolisi kuri uyu wa gatatu igihe cy'isaha icyenda n'igice z'umuhingamo amakuru duhabwa na nyene gufatwa nuko yariko ararengana kw'ibarabara rica hagati y'ibanki bcb n'imangazini lo parisien bugingo atereje amaso haruguru y'ibarabara ahasanzwe hagwiriye urudandazwa rugendagenda utera uja ku gituro c'amamodokari yunguruza abantu baja mu manuko rw'igisagara ca bujumbura abona umurundano w'abanyagihugu n'abapolisi niko guca abona hari umunyagihugu ariko arakubitwa n'abapolisi abantu bakoma induru nawe agatima k'umumenyeshamakuru karavyuka atangura gufata amasanamu inyuma y'iminota cumi n'itanu ariko arayafata niko guca asumirwa n'umupolisi amufata ipantaro yongera amuboha amaboko agenda arakwegwa gushika kuri sojemak ku kibanza cahoze isoko nkuru ya bujumbura ni nko ku kirometero inkuru ibandanya ivuga ko inyuma y'iminota mirongo itatu haciye haza imodoka ya minibus y'igipolisi imutwara ku gipolisi c'inyamiramabi umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko yafashwe yagirizwa ko yariko arafata ayo masanamu kandi atamukoresha abimutumye agakekwa ko yoba yari yifadikanije n'abadandaza muri uwo mugumuko umukoresha wa Pascal Butoyi ari nawe arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru Hazio Aloise avuga ko atari ngombwa kumumenyesha amakuru akora akazi ari uko bamuhaye ugo ruhusha icyo bakora ko babanza kubisuzuma imbere y'uko bitangazwa mu iradiyo eka n'urongoye ikigo cy'abamenyeshamakuru denise mugugu avuga ko hari kutamenya amategeko agenga umumenyeshamakuru twebwe twibaza ko ari ukudatahura kumbura ingene uwo mwuga ukogwa si bwo bwa mbere bibaye hari n'abamaze gufatirwa n'ibikoresho byabo nibaza ko hariho kumbure kudatahurana n'abo bantu bakorera izo nzego ntibaza ko kumbure byari bikenewe ko bogerageza gutegera ko umumenyeshamakuru ahari canke kumbure ababajejwe ababatwara bakagerageza gutegera ko mu mwuga wacu natwe aho tugiye tukabona ikintu kidasanzwe ikintu ca mbere dutegereza kugira ari gufata ivyerekana ko habaye ikintu kidasanzwe ahandi ho nta mwuga w'umuntu buriho ni ukuvuga ko umwuga w'umuntu utoba uri mu mutima wiwe wamye urindira ko wakugaba ari wakubwira ngo uhefata bijya bintu ehegene nzanire bijya bintu kuko umumenyesha amakuru nawe ategereza gufata ama initiative ku mbuga ngurukanabumenyi bivugwa ko pascal butoyi yataburiwe kw'impuzu akanakubitwa ivyo uyu mumenyeshamakuru abeshuza akavuga ko atamagara yiwe yahohotewe ico yatswe niyo telefone ngendanwa yariko arakoresha hamwe n'ikarata imuranga mu mwuga inyuma yo kwisigura kuri uno musi wa kane hamwe n'abakoresha biwe yasubijwe ikarata y'umwuga ariko telefone kugeza ubu akaba atarayisubizwa kuri ibi havuzwe vyinshi ku mbuga ngurukanabumenyi duhere kuri uyu yagize ati ha none nk'uyu yoba yazize iki emwe ibintu bitera bikomera uyu nawe ati n'abamenyeshamakuru ba leta nabo barashikiriwe uyundi nawe ati none umuntu gufata amasanamu hari ikibujijwe kandi ibintu biriko bikorerwa ku mugaragaro hari n'abandi bibajije bati mbega none umumenyeshamakuru yorinda guhabwa urusha n'umukoresha kugira ngo akore akazi tugarukirize kuri uyu yagize ati ahubwo igipolisi nibacigishe amategeko agenga umwuga w'abamenyeshamakuru gutyo niho bashobora gukora bidegemvye naye ahandi ho ntibazoroherwa ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse harakenewe rero kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere y'uko duhana agahindukira ngende ndabibukije ko ubuserukizi bw'ubushinwa mu gihugu c'uburundi bwashikirijwe inyubakwa mukuru w'igihugu c'uburundi azokoreramwo umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu arashima ingene iyo nyubakwa yubatswe kandi ko izokora ico yagenewe li changlin aserukira ubushinwa mu burundi ayemeza ko ari igikorwa ca mbere gikomeye igihugu c'ubushinwa gikoreye uburundi mu bushikiranganji bw'imigenderanire imigenderanire w'uburundi ntibwavuze ryari iyo nyubakwa izotangurira gukorerwamwo canke ngo buvuge amafaranga yatwayiwe kugira ngo ico gikorwa kirangurwe bavuze yuko bazobishikiriza hanyuma mu kwibuka kandi ko abanyagihugu baba ku nkengera z'igisagara ca gitega ni mu gihugu c'uburundi nyene basabwa kudasubira kugurisha amatongo no kubaka inyubakwa zikwije bisabwa n'igisata ca leta kijejwe gutunganya ibisagara abanyagihugu basaba leta ko iyo ngingo yosubira ikirwa neza kuko ngo izogira ingaruka mbi ku mibereho y'abo banyagihugu abenshi basanzwe ari imvukira zaho kugira ngo bishoboke abanyagihugu basaba leta ko yobanza ikiga neza uburyo bukwiye bwo kubaha bwo kubaha imizibukiro canke bakaba kubaha ingurane kugira ngo bubake inyubakwa zibereye igisagara nuko rero mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi cabashikiriwe ku bwa Facile Gebehu hamwe na Engineer John na Andre Diane nahaje twari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje ndabashimire kuri mwebwe mufise abakunzi mukemera n'umweranda Valentino reka tubipfurize umunsi mwiza wa Saint Valentin